iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'imana muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kuri mikoro muri iki gitondo dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo mu gitondo turabahaye ikaze ku ijwi rya amerika mwumvirize amakuru avugwa muri iki gitondo
urakoze fideli mwaramutse mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru tuyahere mu rwanda igipolisi cyarekuye visi perezida w'umugambwe fdu inkingi boniface twagirimana yari yafunzwe ku munsi wa gatanu mugenzi wacu etienne karekezi yaravuganye na twagirimana agisohoka mu gasho amwiganira ingene byagenze ku wa gatanu mu ma saa mbiri nibwo nagiye ku kigo cya wasake ni ikigo gitanga amazi ngiye kureba fagitire y'ukwezi ndagira ndayireba ndangije ndetse kubera ko iki gihe numva mfite umwanya amanuka gake gake n'amaguru ntaha hanyuma abazi mu gace k'iremera hafi y'ahantu bigishiza imodoka hari ahantu hari agahanda kamanuka gasubira gasa n'akerekeza hakurya i kanombe hanyuma ndi kwambuka ako gahanda hari imodoka y'ivatiri y'umutuku yahise ikata imbere yanjye ishaka nk'iyerekezamo umuhanda ariko ku ruhande rwayo rw'inyuma hahita hakata umugabo munini w'ibigango nabonaga asa nk'uri kuvugira kuri telefone uko twari turi kubisikana turi mugeze iruhande ahita nsingira nsingira mu mukandara ahita atangira gusunika yerekeza kuri iyo modoka iyo modoka ako kanya birahagaze havamo abandi bagabo batatu bamwe bafata mu ijosi baraniga ngo ntasakuza abandi nabo batangira gusunika bajya gushyira mu modoka ngo barakunize
bamwe bahise bamfata mu ijosi bakanda kugira ngo ntavuga kandi abo bantu barambuye imyenda ya gisivire nta n'umwe wari ufite nibuze ikintu kimuranga nta n'ugeze agira ikintu amvugisha abaturage bahita bafunga za nzugi imodoka bari bafunguye kugira ngo banshyiremo babwira abo bantu bateruriye umuntu niyo yaba arebye imashini zingana gute hano hafi mu metero ijana hari polisi uwo muntu tubafashe tumujyaneyo hanyuma tumushyirire inzego z'umutekano
umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yabwiye ijwi rya amerika ko atanga insiguro uno munsi ntitwamuronka tuzobashikiriza icyo abivuga ko mu gihugu cy'u buganda naho abagabo baharurwa mu majana ejo ku munsi wa gatandatu bazindukiye mu rugendo ku mugwa mukuru kampala kugira biyamirize amabi akorerwa igitsina gore urwo rugendo rwatunganijwe mu kwifatanya n'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu isekeza ririmo ryo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi afatiye ku bitsina mu gihugu cy'u buganda ibiharuro byerekana ko gifite igitigiri kinini cy'amabi akorwa mu ngo harimo n'ayakorwa hisunzwe igitsina haba ku bagabo no ku bagore mu gihugu cya Chade naho abantu bashika mirongo ibiri n'indwi barapfuye bahitanywe na bombe zitatu zatewe mu isoko ejo ku munsi wa gatandatu abategetsi ba Chade bamenyesha ko izo bombe zatewe mu izinga riri hafi y'ikiyaga Chade igihe abantu bariko barema isoko gushika ubu nta wuriyitirira ico gitero ariko abategetsi ba Chade biyumvira ko cagabwe n'umuhari wa Boko Haram kuko ari wo uheruka gutera ayandi mabombe muri ako gace ubwo bwicanyi buri ko bubera ku mbibe z'ibihugu bya nigeria kamerune nigere ibyo bihugu byose bikaba biri ku nkengera z'ikiyaga cade amakuru avuga muri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko abanyamerika batagiye guterwa ubwoba n'ubwicanyi bwabaye ku munsi wa gatatu heze buheruka guhitana abantu cumi na bane mu gisagara cya san bernardino muri leta ya california naha muri leta z'ubumwe za amerika igipolisi cya fbi kiri mu matohoza kugira ngo barabe ko icyo gitero cyoba ari igitero cy'iterabwoba mu ijambo y'amashikiriza abanyagihugu burindwi perezida barack obama yamenyesheje ejo kuwa gatandatu ko igikorwa ciwe ari ugukingira abanyagihugu ashikiriza ko igitero giheruka kuba kidakwiye gucanishamwo abanyamerika ko agiye gukoresha uburyo bwose ahabwa n'amategeko kugira akingire igihugu ibyo perezida obama abimenyesha yabimenyesheje kuri murambabarira ibiro bya perezida obama bimenyesha kandi ko gushika ubu atakiremeza ko abo bicanyi bafise umugwi w'iterabwoba boba barakoranye muri ico gitero mu gihugu cy'ubwongereza umuntu yari yadukije acumita abantu batatu ku gituro cy'amatereni akoresheje imbugita ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya londres igipolisi kimenyesha ko kiriko kigira amatohozwa kugira barabe ko hari isano bifitaniye n'iterabwoba amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko uwo muntu imbere yo gucumita abo bantu yabanje kuvuga mu ijwi rirenga agira avuga yuko ibyo byitirirwa siriya
arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa no guharuka mu rwanda
dutangira ikiganiro cyacu cya none reka dutangire duha umwanya shyaka morisi atugezeho ubutumwa bwanyu bwatambutse mu kiganiro cy'ubushize dore ko cyari ikiganiro gifite umwihariko
ikaze inshuti z'ikiganiro ejo turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu ubutumwa bw'abatwandikiye muri iki cyumweru gitambutse bwagarutse cyane cyane ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku babana badahuje ubwenegihugu ubutumwa bw'uyu munsi rero tubuhere ku bwa habimana alexi wo mu murenge wa bwiyeye aho ni mu karere ka rusizi ati urukundo ntirugira umupaka kandi rujya aho rushaka ibi abibona kimwe na yvonne uri mu karere ka rurindo gusa we ashimangira ko icya mbere ari urukundo naho kirisositomu wiragiye ati kudahuza igihugu ntibyaba impamvu yo kutubaka urugo ahubwo byafasha umuryango kwaguka byumva uhore inosa uri mu gatenga ati kuba urukundo rutagira umupaka bivuze ko rutarobanura uyu cyangwa uriya Etienne uri mu karere ka bugesera umukunzi wacu cyane ati burya icy'ingenzi ni uko aba bana baba bumvikana hakizimana y'ifuroni uri mu murenge wa busoro ati ku bana kw'abantu badahuje ubwenegihugu kenshi bibaho kuko urukundo rufite imbaraga zigatuma babana naho love uri mu burundi yatwandikiye yibaza ati ko nkundana n'umunyarwandakazi ese byashoboka ko twabana nta ngaruka zizaza reka love tumumare impungenge tumubwira ko nta cyamubuza kubana n'uwo ashaka bitewe n'ubwenegihugu ubutumwa bw'uyu munsi reka tubuhinire ku bwa sibomana adiriye watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa facebook ati ibiganiro mutugezeho biratwubaka twebwe urwaruka cyangwa se urubyiruko yongeraho ati natwe turabakunda cyane kandi turabakurikira dushimiye cyane uyu mukunzi wacu adiriye uri mu burundi ndetse n'abandi bose batwandikiye nawe udukurikiye uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri umunani kabiri mirongo itatu na kabiri nongere nzisubiremo ni zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri naho imeri ni ejo yuth eco mu ijambo rimwe ati gmail doti komu ndetse n'abakoresha facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth eco ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza igitekerezo cyawe niba ushaka gukurikira ibiganiro bya ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo yuth eco akadomo org mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu naho ubutaha
mu rwanda hagaragara kwihuta kw'iterambere mu bintu bigiye bitandukanye raporo ya minagiri iherutse gushyirwa ahagaragara yavugaga ko umubare mwinshi w'abanyarwanda utunzwe n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi ndetse ko mirongo inani na gatanu ku ijana babwitabira turabikomozaho uyu munsi twibanda ku kureba nimba umwuga w'ubworozi ushobora kugira uruhare mu kuba wagabanya ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko turumva ibyiyumviro by'urubyiruko rutandukanye aho rwo rutemera ko umwuga w'ubworozi wagira uruhare mu kugabanya ubushomeri turakomeza ikiganiro cyacu twumva umwe mu rubyiruko wagize ubworozi buciriritse umwuga kandi bikaba bimaze kugera aho bimugeze ari nako dukomeza twumva ikiganiro n'umwe mu inararibonye ku byerekeye kwiteza imbere cyane cyane binyuze mu bworozi bw'aya matungo magufi turakomeza kandi n'ikinamico nyiramubande ntimuve ku murongo
nyiramubande we nyiramubande we
iyo iyo havuzwe ubworozi buciriritse bihita byumvikana nk'ubworozi bw'amatungo magufi aha twavuga nk'inkoko inkwavu ndetse n'ibindi gusa usanga benshi badakunda kubwitabira cyangwa ngo buhabwe agaciro nk'ubwagira aho bugeze umuntu bitewe n'imyumvire ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ni nko mu birometero igihumbi magana atanu uvuye ku ruganda rw'icyayi rwa pfunda ho mu karere ka rubavu bagenzi bacu tabara pacifique na ive nkuye mu ruge baganiriye n'uyu mujene wahereye ku magi n'imishwi kuri uyu munsi wa none hari intambwe amaze kugeraho
igitekerezo njya kugitangira nari ndangije ishuri nta bushobozi nari mfite cyane ko nta n'akazi uyu ni umusore w'imyaka makumyabiri n'irindwi akaba umworozi w'amatungo magufi inkoko n'ingurube aha aravugira mu kibuti cy'ingurube gifite ubuso bugera nko kuri metero umunani kugeza ku icumi aho ari gufatanya n'abakozi be batatu kuzitaho
ikibazo rwose yewe nitwa gisayitimana benjamin izi ngurube zigera mu ngurube mirongo itanu n'umunani ariko wakongeraho n'ibyana byose ni mirongo itatu n'eshanu utangiye ku nkoko makumyabiri n'eshanu zaje gukomeza ziba nyinshi nza kongera umushinga ngira inkoko igihumbi na magana atanu ndavuga ngo wakorora ingurube nazo zanteza imbere kuko nabonaga isoko ari rigari hano murabona ko ari umurenge uri mu karere kegereye kongo ingurube zirakenerwa kuzikoramo sosiso kuzirya ndavuga ni n'inzoro zizanteza imbere mbashe kugira aho mva mbashe kugira aho ngera tangire ku bibwana bikiri bito byari bimaze amezi ane bivutse kugeza uyu munsi rero murabibona uko umushinga ungana agaragara nk'utuje kandi imvugo irimo icyizere bitandukanye n'uwumva ko umwuga nk'uyu wakorwa ari amaburakindi cyangwa ko ari uw'abatarize uyu musore yarangije kaminuza mu bijyanye n'ubwubatsi nahereye kuri nkeya kubera ko nta bushobozi bwinshi nari mfite noneho kugeza ubwo nafa- nagize ubushobozi mbukuye mu magi mfite inkoko igihumbi na magana atanu zitera amagi hafi igihumbi na magana atatu amafaranga byibura ibyumweru bibiri bishobora gutunga izo nkoko abakozi bikabahemba akagura n'imiti n'ingurube ibyara kabiri mu mwaka ibyaye ibyana bikeya ishobora kubwagura ibwana bitandatu uyu mushinga nkumaranye imyaka ine wanyubakiye inzu ihagaze amafaranga miliyoni cumi n'eshanu nayubakaga ko ngiye mbona amafaranga nagurishaga ibibwana icumi kimwe nkigurisha ibihumbi cumi na bitanu ni amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu amezi ane cyangwa atanu nagiraga icyo nkora kuri iyo nzu yageze aho iruzura ubu nyibamo zimwe mu nzitizi ahura nazo harimo kuba amatungo yahura n'uburwayi nyuma yo kumenyesha abakozi ko azanye umuti ufasha ibibwana kubwagaguza umwe mu bakozi be ahise amumenyesha ko hari ikindi kibwana cyapfuye uyu mukozi aha arakomereza ku cyo aka kazi kamufasha ndetse n'icyo akigira njyewe inzozi mfite muri ibyo bihumbi cumi na bitanu mbemba nkaba ngaba nabifatira nk'amezi abiri bikazaba ngombwa ko nabifata ari mirongo itatu nkazagerageza nanjye kuba nagenda nkabikoresha nk'agashinga mu rugo uretse kuba yaratangiriye ku gishoro gisa nka nacyo akayamvugo y'ubu akaba hari aheza yigejeje aranateganya kwagura uyu mushinga cyane aranatanga inama ku rubyiruko rudaha agaciro ubworozi mu kubigurisha rero buciriritse kandi ngo ubu bwunguka ndateganya ko cyane nyuma y'umwaka nzaba mfite imodoka ntoya izajya igemura ibiryo kugira ngo ne gukomeza gutakaza amafaranga ya taransiporo anze igemurira ibiryo ndashaka rero ko urubyiruko rwava mu gihirahiro cyo kuvuga ngo rurakomeza kwicara rutegereza akazi nirwihimbira imishinga iruteza imbere irubyarira inyungu urubyiruko rworora amatungo magufi niyo dufitiye ubushobozi kandi n'ayo matungo yororoka uramutse nyuma uvuga yo ngo rero kugirana umushinga ikiganiro na uraguka benjamin wihangiye umwuga wo korora inkoko ndetse n'ingurube twegereye umwe mu bantu bamuzi neza nubwo atashatse ko ijwi rye rikoreshwa aduhamiriza ko mbere ubuzima bwa benjamin bwabukiriritse cyane akirangiza amashuri ye makuru ariko ubu akaba afatwa neza nk'icyitegererezo mu rubyiruko Mm, byari uburyohe Ah, gusa nyuma yo kumva iyi nkuru twahaye umwanya urundi ruhande rugizwe n'abavuga ko ubworozi buciriritse ntawe bwageza umuntu bukora ese bo bagendera ku ki bahakana ko ubu bworozi buciriritse butaba igisubizo mu kugabanya ubushomeri ni kuri mikoro ya mugenzi wacu david hitimana ngewe uko mbibona ubworozi buciriritse ntabwo cyaba igisubizo cy'ubushomeri ku rubyiruko kuko iyo urebye usanga nk'abantu b'abasore abantu b'urubyiruko baba bakeneye ibintu byinshi kuvuga rero ngo ubworozi buciriritse bwaba igisubizo bashobora kubona eh, ipantaro agashobora kubona iyo mituyo ariko nta rindi terambere mbona rihambaye ashobora kereka wenda nko kuvuga ngo ufite urwo rukwavu rumwe uguze kamambiri ubutaha se uzagura kamambiri iki cyangwa izo nkwavu nugurisha rumwe u- urwo ngurwo nirwo rwari kuzabyara izindi ubwo ngubwo nta nta bworozi rwose wagira bwinshi burebure bwagira icyo buguteza imbere ariko kuvuga ngo uratangira ku rukwavu rumwe inkwavu ebyiri njye mbona nta kintu byakugezaho ngewe mbona ubworozi buciriritse tutabukura mu bukene kuko ndabona nk'umuntu atabasha gutafata urukwavu rumwe ariwe ategerejeho ngewe uko mbibona rwose mbona kuri bikora ntabwo byakuvana ntabwo byaguteza imbere ngo ugene ngo ube umukire kereka ufite nk'igishoro ki- kinini cyane amafaranga ahagije kuhagura nk'inka wenda ugashaka abakozi ukagira gute nawe korora inkoko cyangwa ngo inkwavu ngewe rwose mbona nta gaciro nabiha cyane nakora n'agaciro nabiha kuko mbona bitapfa gukiza umuntu ngo bikuvane ahantu runaka ugenda ube watera nk'imbere keretse ufite nk'amafaranga ahagije kuhagura wagura nk'izo nka ugashaka abakozi cyangwa se wenda ufite nk'amafaranga ahagije ukagura inkwavu cyangwa se inkoko ugakora nk'uwo mushinga rero nk'urubyiruko ahangaha mu cyaro iwacu rwose ufata inkoko inkoko imwe ukayorora ukabona ayo magi wenda mbega ntabwo ngewe bwose nk'amatungo magufi mbona bwatuvana mu bushomeri oya ntabwo ibyo bishoboka kuba umushomeri uri mu rubyiruko ahanini ni u- mu rubyiruko ruba rwarize kuba watangira ku bworozi buciriritse bitahita biba igisubizo cy'ubwo bushomeri kuko ahanini usanga muri uko kwiga haba hariyeho nk'inguzanyo cyangwa se ababyeyi bakaba barigomwe mu byari kuzabatunga mu gihe kirambye twashimira uru rubyiruko rwatanze ibyiyumviro byabo radiyo ni ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo nawe udukurikiye wakohereza igitekerezo cyawe utubwira nimba ubona ubworozi buciriritse bwagira uruhare mu kugabanya ubushomeri cyangwa se bitanashoboka kuri nimero yacu isanzwe ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ari nako umuhanzi nyarwanda dani vumba agira ati hanga umurimo kabiri gatatu kane
imubana akazimvura ihise kandi amafaranga araryoha rubyiruko dushakashake dukora imishinga duhanga umurimo hanga umurimo mukobwa hanga umurimo muhungu ushakashaka ukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire hanga umurimo mukobwa hanga umurimo muhungu ushakashaka ukora umushinga niwo shingiro ry'ubukire rwose nawe urangije amashuri ubushomeri ntibugukwiye tekereza utegura umushinga ushinga imizimu dushya twawe Ah, ati hanga umurimo reka dukomeze twumve ikiganiro karen wizeye yagiranye n'umwe mu bantu b'inararibonye mu bijyanye n'ubworozi buciriritse nawe yagize icyo avuga ku rubyiruko rwumva ko ubworozi buciriritse ntacyo bwamarira ubukozi amazina yanjye nitwa dr emmanuel rekeraho nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo eden business center limited tukaba dukora ku bintu bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi eh, aho twigisha abantu guhinga no korora bya kijyambere ariko cyane cyane eh, ubuhinzi bukorewe ku butaka butoya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufiya nk'inkoko n'inkware nk'uko mwabibonye deni bizinesi yaba yaratangiye ryari Ah, iki kigo cya Eden Business Center cyatangiye mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane ariko kikaba cyaravuye ku kindi kigo cyitwaga Eden Memorial Research Center cyo cyari cyaratangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kuko nabonye inkoko nyinshi pe sinaba n'umubare wazo Yego.
ubundi ujya gutangira wahereye kuri inkoko z'inka okay ntangira zino nkoko nahereye ku nkoko nkeya cyane Eh, ubundi zino nkoko zi- zirororoka cyane iyo utangiranye n'inkoko byibura mirongo itanu nyuma y'umwaka umwe uba ufite inkoko ibihumbi mirongo itanu ni ukuvuga ngo igihe natangiriye ku nkoko ijana na cumi n'enye zonyine ese mu kugera kuri iyi ntambwe wagezeho wagiye uhura n'izihe mbogamizi aha imbogamizi ziba ari nyinshi cyane urumva hari imbogamizi nyinshi cyane umuntu agenda ahura nazo urumva gutangira birarushya Ah, icya mbere imyumvire yacu ese iki gitekerezo cyo kuvuga ngo reka mpere ku nkoko Mm.
izo nzozi cyaba cyarakuje mu gute Ah, ubwo nari ndi mu gihugu cy'ubuhinde mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ah, twaje guhura n'abantu b'abakire batandukanye bo mu buhinde bagenda ba- ba- batubwira bo uko bageze ku bukire umwe muri bo rero yaje kutubwira yuko ubukire bwe abukesha inkoko imwe yonyine yatangiriyeho numvise rero icyo gitekerezo nanjye nkigize ni uko nguko mbega ninjiye mu bworozi bw'inkoko urwo rubyiruko ruvuga ruti njye numva ntakora ibintu by'ubworozi buciriritse Mm.
akumva nta hantu bishobora kumugeza akabisuzugura mbese abo abantu bababwira Eh, icyo nababwira ni ukuva mu kurota hanze aha ah, abantu bakwiriye kudasuzugura umurimo benshi bararangiza za univerisite bakirirwa birukanka mu bigo barimo gusaba akazi nyamara aramutse ahereye no ku dufaranga wenda yafataga twa buruse twashoboraga kumubashisha gutuma arangiza univerisite nyuma y'imyaka ine afite umurimo ukomeye cyane ahubwo agiye gusohoka atanga akazi
buri wese nizere ko agize icyo akuramo ubu rero tugeze muri wa mwanya dutegereza turi benshi ni mu ikinamico nyiramubande reka twumve uko byifashe
duherukanye ikibazo cyarabaye ingora abayobozi bazabona amafaranga yo kuvuza agatsimbanye baje kubyifatamo gute iki gice ntikigucike byose by'u rwanda
none se mama ndakumva mwana we ubu urabona ko kibutse ko ariyo izavamo amafaranga yo kwishyura ibitaro koko Aha, mwana we nanjye byanyobeye ubu ndi gutekereza ahandi twakura byanyobeye rwose
mama rero ngewe ndabona bisaba kuhagurisha wakugira gute ye kuhagurisha yego ko none kugira ngo nyine haboneke amafaranga yo kwishyura n'ibyangije reka mbanza nkubwire ibyo rwose ubisubize aho bikuye kuko byonyine wibeshya ukagira icyo gitekerezo cyo kugurisha isobwe ntabwo twamukira none ko numvise bishobora no kumuviramo kumfunga wakugira gute yego ufunga ariko mana yanjye rega wowe uracyabifata nk'ibintu byoroshye oya ni ukuririra ishyano ubwo rero nujya kumugemurira nimugoroba uze kugerageza umwumvishe dore rwose urabibona ko nta handi amafaranga yava bityo nabyemera tube twagurisha
se ko atinze ubu ntitukererwa amasomo mbege genda umva nifitiye n'ubwoba Hmm, aho namenyeye ko biriya bintu bitemewe Hmm?
gakuru we Mm.
urabura kugira ubwoba yuko mama yusufu azatwishyuza Kandi koko.
yewe nawe refeke rwose erega ngo ubana gufunga babigufatanya ayiwe turaraje
dore ba bahungu banjye di amakuru neza namenye ibyababayeho ngo ya mari barayitwaye ariko rwose namwe nta byanyu
ntabuja mwararangaye ntabuja kuki utadusobanurira ibyo dutwaye kuko bigatuma tugira amatsiko yo kumenya ibyo ari byo twarapfunduye tunywaho ye ni uburangare bwanyu niyo mpamvu nabasabaga kubigira ibanga ahubwo se abantu babitwaye nta kibazo bigeze bababaza aha wenda ngo babaze mm, aho mwabikuye
rega papiya yego soro sha abagome baragwira koko uriya we ni kashi ni umuhemu umuntu abura kwihimura kuba bafitanye ibibazo akihimura ku bihumbi bingana gutya by'abaturage koko uriya nabwo n'ubutinde ahubwo ikimbabaje agiye kuduteza indwara ziterwa n'umwanda nicyo kimbabaje uzi uko umuyobozi w'inkambi yatanze itegeko ryo gukoresha amazi make mu gihe inkambi yatugemuriraga amazi itarasanwa aha nanjye nabyumvise nta kundi nyine gusa uriya mugabo gatsimbanye ye waturikije iriya tiyazi ngo ntitwahemye gusa nta muhemu yewe si twaba mu nkambi ya rwejuru yahemukiye gusa n'abandi bose bizabagiraho ingaruka Reka nawe bizabageraho. Eee. ahubwo se papiya karamesoro hari icyo ntekereza ye buri urabona nta kindi twakora ngo twihimure aha bamuhatse ko nawe urwapfuye atari rutara oya tukarwongera ese barayagize baraba yarabarewe Mm. ariya mazi yamutaye mu kabande ugira ngo ntiyamuvunaguye twamuhatse ko nawe yumvise oya papiya Eee. ni hari ikindi ntekereza igihe kize Mm. kandi hari indi gahunda nafashe yo kumwihimuraho eee itekereza neza nubishaka nzagufasha
Shababa, karame uzi ko nari nzi ko ujya abakiriya benshi bigeze aha ego ku mazi usanze bagabanyutse impamvu ni uko ari igihe udodera hano njyenyine muri iyi mihanda naho ubundi n'abo hanze bajya baza nkabadodera eee Mm.
ese mwana aho nyigira Ese kandi kureba ntabwo turajya bigejeje
aha ariko ntabwo ndayirangiza neza harabura gatoya dore rero
cyangwa mbaba karame eee burya uri umuhanga pe eh ndabona n'inzara nyambara njye bakambona eh bazavuga ngo tonto kiduhe rwose uraberewe pe Eh, eh, eh, eh, eh, eh.
muri rwose nzagerageza muri iki cyumweru nzaba nyirangije rega n'ubundi mba narayirangije nuko nagize ikibazo cy'ibura ry'amazi n'ahandi byatumye nsigaye nirwa ku mugezi ntonze bukatwiriraho tugataha ese mama ntabwo byoroshye ikibazo cy'amazi giteye inkeke ariko humura kuko ndi nangiye kuza nkuzana amajerekani abiri y'amazi Eh?
Eh, agiye ku hejuru y'imwe Eh? ahubwo wongeye ukamba nyuma yawe
ariko bari kubagezaho wowe se wari kutugezaho iki
yego ko mbegeti ese buriya koko wabonaga uzi ko ninde ari nde wagutora
icyo mu nziza icyo mu nziza ndakizi ubundi se mwatora uwo mu nkano oya mbege twese yaba abo mu nkambi n'abo hanze twiga mu ishuri rimwe ibyo se gutora nta vangura turi ibitekerezo uzi shefu so- si uwo mu nkambi yakuzikari watowe wese mureke twumvikane Mm, ndabashima cyane mbikuye ku mutima Ii, kuba mwarantoreye guhagararira gurupe iharanira amahoro Mm, ubushobozi mwambonyemo nanjye sinzi abatererana rwose zimwe mu ngamba rero zo guharanira amahoro tugomba gushingira ku ngero zifatika duhereye hano iwacu ntihari twaje rwose tukarwanya ibiyobyabwenge icuruzwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko harya ibiyobyabwenge ni ibihe Mm. harimo urumogi kokayine inzoga zitemewe n'ibindi none se muri mwe hari uwaba yarabonye ku rumogi cyangwa se kanyanga
none se papa ubu urabona rwose uzoroherwa gute kandi mbona utarya
reka mba numva ntabyo nshaka ihangane ahubwo nkubaze Mm.
ni aya makuru ari hanze aha ku kibazo naba narateje
saze ngo biroroshye byari binkozeho ariko ariko nkubwira ubu nyine amazi yarabuze ahantu hose ahubwo mfite impungenge ko nukira bizaba ibibazo kurushaho umuntu yabaye ikimoma ahantu hose se.
ariko se papa buriya wabigenje ute koko Ah, reka wa mwana we dore nagize umujinya kubera hari bamwe bo mu nkambi baranyangirije Mm.
Ni- ni- niyumvisha ko ntabura icyo kubahimisha niko kwigira inama yo kubafungira amazi Mm.
ndagenda n'uburakari Ya, uburakari bwawe narabuvuze nadomyeho ishoka bwa mbere amazi atangira gupfupfumiza nuko mbona bidahagije nkubizeho bwa kabiri Mm.
sinamenye uko bigenze ariko se ntabwo uzi imbaraga amazi aba afite nashidutse ndi mu gishanga mbirirukana n'ibibuye amazi yari yamanuye cyakoze nizere ko byaguhaye isomo papa Urareba mwana wanjye inkubisi y'amazi iranogeze shaho ntuzi uko byayigendekeye ngaho mbwira rero ukuntu ibyangijwe ukuntu ari byinshi ukuntu uzabasha kubyishyura Mm.
umugongo uzi ko batangiye kubibarira mu mamiliyoni Mm. ngaho mbwira ukuntu wapanze kubyishyura ko mbona ni n'ay'ibitaro twayabuze
aya mafaranga atari menshi gatsimbaraza azayishyura nava mu bitaro aho azabigenza ate soronga kuri we ngo ibyabaye kuri gatsimbanye ntabwo bihagije azamukorera ibindi bimwumvisha ibibera ruhiza na rwejuru bizarangira bite naho ubutaha
nzanzanzanzo papa wabana akora akazi wowe n'ikimuhira ukora akazi umwana ntabwo yaje kureba tivi umwana ntabwo yaje kurya sosiso kora akazi
ikinamico nyiramubande nakagaruka mu kiganiro ejo reka ntituzacika ibizakurikira ubutaha turagana ku musozo mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko twaganiriye ku bworozi buciriritse twibanda kuko buramutse buhawe agaciro bwagabanyura ubushomeri mu rubyiruko yaba ibyiyumviro by'urubyiruko rutandukanye kuri ibi ari nako twakomeje twumva ubuhamya bw'uko ubworozi buciriritse bukaba bumaze gufata indi ntera twakomeje ikiganiro n'umuyobozi uhagarariye Eden Business Group ari nako byatugejeje ku gukurikirana ikinamico nyiramubande mu kiganiro mwabanye nanjye Nicole Muziranenge naho niyigena Roger yari ahagarariye ikiganiro ni buri cyumweru ku isaha y'isaa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa mbiri n'iminota itanu n'isaha y'isaa kumi n'imwe n'iminota itanu ku masaha ya nimugoroba naho mu yindi minsi ni ku wa kane no ku wa gatandatu ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo ntimugasibe gukurikirana ikiganiro nawe udukurikiye hari icyifuzo igitekerezo cyangwa inyunganizi wumva watanga kuri iki kiganiro binyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse haramutse hari ibiganiro bya ejo wacikanwe bisange ku rubuga rwacu ari rwo wawawa akadomo ejo yuth eco akadomo org imana ibarinde cawu bayi bayi igihe ni iki isubireho hawa igihe ni iki
mubandanya gukurikirana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
igitondo cyiza inshuti mwese muduteze amatwi ni ederwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo muri iki cyumweru dusoje urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda ruri arusha mu gihugu cya tanzania rwasoje imirimo yarwo ku mugaragaro urwo rukiko rumaze hafi imyaka makumyabiri rukora rushoje imirimo yarwo rukoreye inyandiko z'ibirego abantu mirongo icyenda na batatu muri abo mirongo itandatu n'umwe nibo bakatiwe urwo rukiko kandi rusoje imirimo yarwo hari bamwe mu bari ku isonga ry'abashakishwaga barimo felicien kabuga bataratabwa muri yombi ese nyuma y'imyaka makumyabiri urwo rukiko rukora rwaba rwarageze ku nshingano zarwo zirimo gutanga ubutabera no gufasha kugeza ku banyarwanda ku bwiyunge ibyo nibyo abatumire bacu barimo minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta johnson businge na noel twagiramungu umwarimu akaba n'umushakashatsi mu by'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya massachusetts hano muri leta zunze ubumwe za amerika bari budufashe gusobanukirwa reka duhere kuri minisitiri businge tumubaze niba abona urwo rukiko rwarageze ku nshingano zarwo hari ibyo rwagezeho hari ibyo rutagezeho urukiko rwayobowe n'abantu imyaka makumyabiri ni igihe kirekire kuba rero hari ibyo rwagezeho n'ibyo rutagezeho ni ibintu ntekereza bidatangaje cyane ariko urebye nko ku kwemeza ko mu rwanda habaye jenoside akaba amateka ndasubirwaho adakwiye kugibwaho impaka icyo cyari ikintu gikomeye ruriya rukiko rwagezeho kwemeza ko gufata abagore ku ngufu ari intwaro yakoreshejwe muri jenoside cyari ikintu gikomeye urukiko rwagezeho kwemeza ko habaye gushyira hamwe kugira ngo abantu bagere ku mugambi mubisha wo gukora jenoside byari ikintu gikomeye urukiko rwagezeho kwemeza ko habaye ubuyobozi burebera cyangwa se budakumira cyangwa se bubona icyaha cyabaye ntibugire icyo bugikoraho ibyo bita komande resiponsibilite cyane cyane mu gisirikare cyari ikintu gikomeye nacyo rwashoboye kugeraho rwashoboye kubwira isi ngo ibyaha bene biriya wabikora ariko hari umunsi wafatwa ukabikurikiranwaho kiriya cyari ikintu gikomeye kugira ngo gitange ubutumwa ku isi yose ku birebana rero no kuba barafashije ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda batekereza ko muri izo manza baciye hari umusaruro zaba zaragize ariko mu rwanda urabizi ko twari dufite gahunda zacu nyinshi zirebana n'ubumwe n'ubwiyunge zirimo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ibyo yakoraga birimo inkiko gacaca n'akazi zakoze birimo itorero harimo ibintu byinshi na leta y'ubumwe nyine nicyo yari ishinzwe nicyo yashyize imbere ibyo rero mbishyize ku munzani nasanga ibyo ibyo igihugu cyashoboye kwigezaho nta mahuriro bifite n'ibyo bariya byaba byaragezeho amahirwe mabi twagize ni uko buriya rukiko rudashoboye gukorera mu rwanda twarabisabye bigitangira ntibyadukundira kuko rero rwarakoreye ahantu abanyarwanda batabona badakurikira batabona abantu baburana bakaza mu nkiko bakabibona twakomeje kubivuga urabyibuka ni ikintu cyatumye kuri iyo kote y'ubumwe n'ubwiyunge na reconciliation y'abanyarwanda buriya rukiko rugira umusaruro mukeya cyane profesa noel ese nk'amwe abashakashatsi mukaba n'abahanga mu by'amategeko iyo murebye mubona ruriya rukiko rwarageze ku nshingano rwari rwarahawe cyane cyane hari inshingano zirimo gutanga ubutabera no kugeza abanyarwanda ku bwiyunge ibyo urukiko rwakoze koko hari hari ibyo rwashoboye kugeraho hari n'ibyo ntashoboye nyine kugeraho cyane cyane iyo tubirebeye muri iyo nyamukuru yo guca umuco wo kudahana guha abantu ubutabera no gushimangira ubwiyunge mu banyarwanda ruriya rukiko rushoje imirimo yarwo rumaze mbese urebye rwakurikiranye rwashoboye gukurikirana abantu mirongo icyenda na batatu muri bo mirongo itandatu n'umwe bashoboye gucirwa urubanza cumi na bane bararekuwe bagezwa abere abandi icumi boherejwe mu nkiko harimo no mu rwanda hari batatu ba- bapfuye batarashobora kuburana hari babiri urukiko rwasanze rudafite ibimenyetso byo gukurikirana hanyuma hari na batatu o, batarashobora gufatwa Ah, barimo cyane cyane abazwi nka feliciyani kabuga Ah, umuntu abirebye gutyo rero yavuga ati hari icyakozwe icyakozwe cyane cyane ni uko bwabaye ubwa mbere urukiko mpuzamahanga rushobora gushimangira ko leta atari yo kamara ko igihe ubwicanyi bukozwe na leta cyangwa abantu bitwaje imyanya bafite muri leta bashobora gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga mu rwego rwo rw'amategeko na politiki mpuzamahanga ubirebye gutyo wavuga ko hari umusanzu ugaragara urukiko rwatanze wa- ku rwego rw'isi nanone hari twavuga ko ni ni ikimenyetso cyiza ku banyarwanda kwerekana ko amahanga ikibazo cy'u rwanda kuba abantu bashobora barapfuye mu rwanda bishwe n'ubutegetsi cyangwa se n'abitwaje ubutegetsi nabyo amahanga ari ikintu ahagurikira ni akantu ko guhumuriza abanyarwanda icyo rero twavuga ko ni intambwe nziza ndetse twakongeraho hari ikindi urukiko rwazanye ni uko bwabaye ubwa mbere urukiko mpuzamahanga rwerekana ko icyaha cyo gukorera abari n'abategarugori ibya mfura mbi bishobora ku- ari icyaha mpuzamahanga gihanwa ku buryo mpuzamahanga twavuga rero ko harimo ibintu byiza nyakubahwa minisitiri ese iyo ruza kuba rwarakoreye mu rwanda mwibaza ko umusaruro ugereranyije n'umusaruro rwagezeho ubu ngubu bwo rurimo gusoza cyane cyane rukorera mu gihugu cya tanzania mubona umusaruro wari kwiyongera cyane rwose reba bariya abantu rwaburanishije ibuka bariya bantu uko bari bameze mbere ya jenoside Eh, bariya bantu iyo baza kuba baraburaniye hano mu rwanda abanyarwanda babireba babireba umunsi ku wundi eh, baza n'amaguru yabo bakicara bakabireba abahemukiwe abo babishoyemo u- urumva nawe u- umusaruro uko wajyaga kuba uteye Ni- ni- ni ibintu bidafite amahuriro Eh, hari igihe bageze rwagati bagerageza kuzana amashusho bakajya bazana amavidewo y'imanza zabaye nko mu mezi atandatu bakagerageza kuzerekana ariko ntabwo bihuriye n'izo ngizo sinzi abanyarwanda bitabiraga ngo bagiye ku- kureba iyo rero ruriya rukiko ruza ko ruri mu rwanda nta gushidikanya mfite ko umusaruro wajyaga kuba ari umusaruro ukomeye cyane bwana noel twagiramungu minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge avuga ko kimwe mu bintu byatumye ruriya rukiko rudatanga umusaruro ushimishije ni uko imanza zabereye hanze y'u rwanda ngo iyo imanza ziza kubera mu rwanda urwo rukiko rugakorera mu rwanda ngo hari umusaruro mwiza wakabaye waravuye mu bikorwa byarwo Eh, aho ngaho ntabwo nabyemeranywa nawe kubera kuko nyine impamvu ya mbere yo gushyiraho uru rukiko ni uko bagira ngo habeho urukiko rwigenga rufite ubwisanzure mu mikorere yarwo kubera ko rero leta y'u rwanda yagaragaje ko idashobora kwemera ko urukiko rugira ubu- ubwisanzure aha nakwibutsaho ko urukiko rujya kujyaho mu by'ukuri u rwanda rwari rwabisabye ariko noneho o, ubwo batoraga umwanzuro wo gushyiraho urukiko mu kwa cumi na kumwe muri mirongo icyenda na kane u rwanda rwanze kubishyigikira kubera ko cyane cyane mu byo u rwanda rwifuzaga nyine ni uko urukiko rwari kuba mu rwanda ibyo rero byari gutuma urukiko ruba igikoresho cy'ubu- cy'ubutabera bwo mu rwanda ibyo byari ku- ntibyari gushoboka nyine kubera ko ubutegetsi buri mu rwanda ah, leta iri mu rwanda iyobowe n'ishyaka rya fpr ryagize uruhare muri iyo ntambara ntabwo rero waca urubanza nawe u- ufitemo ibintu ukekwaho waba warakoze aho ngaho ntabwo ari umusaruro nawubona ikindi wa- nk'ibyo nari mvuze byo kuba batanga nk'impozamarira ntabwo minisitire cyangwa se leta y'u rwanda sinigeze numva ari ikintu yasabye ko cyakorwa ngo bavuge bati iyo rukiza mu rwanda byari gushoboka amahanga agatanga impozamarira aho rero ni ikintu ntakumvikanaho kuko nyine bwaba ari ubutabera bubogamye bw'uruhande rumwe nyakubahwa minisitiri nk'inzitizi zikomeye cyane cyane mu mibanire yanyu na ruriya rukiko ni nk'izihe mwakwibuka cyangwa se mwabwira abumva radiyo ijwi ry'amerika imyaka makumyabiri rb ni igihe kirekire havukaga ibintu bitewe n'impamvu zinyuranye z'imikorere eh, z'uburyo urukiko rurimo rukora eh, ubundi amakuru akaza aka- akatugeraho eh, tugasanga harimo ibibazo dukwiye guhaguruka tuka- tukavuga bakabikosora wibuke ko nk'abatangabuhamya ba mbere bagiyeyo eh, cyabaye ikibazo ku- ku rwego rw'isi hose uburyo bafatwaga wibuke ko higeze kubaho ikibazo cya- cy'abakozi ba ruriya rukiko ndetse eh, baje bariyoberanyije biyita aba- aba- abaturuka mu yandi mahanga amaherezo bagasanga ari abanyarwanda ndetse bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane bakora indani mu rukiko aho ngaho habaye ikibazo cy'uko habagaho kugabana amafaranga bariya yara- yari agamije eh, kwishyura abunganira ababurana hakaza amakuru agaragaza uburyo ayo mafaranga agabanwa hagiye haba ibibazo binyuranye bigatuma dukemanga ubudakemwa bwa ruriya rukiko bigatuma dukemanga eh, kutabogama kwarwo ariko iteka ryose byagukaga twara twashakaga ko biboneka bikamenyekana ruriya rukiko rukabikosora rwabikurikirana rukabi eh, rukaba rwabikosora so ibyo bibazo byagiye biba nyine nk'uko nakubwiye ni institusiyo yari irimo abantu nyuma y'imyaka makumyabiri nta- nta- nta kuntu eh, byajyaga kugenda neza buri kintu cyose kikagenda neza byagiye biba tukabihagurukira eh, nabo ubwabo bakabikorera iperereza bakabikosora bagakomeza Icya- icyangombwa ngira ni ukureba ko nyuma y'imyaka makumyabiri izo nzitizi zavutse ntabwo zananira urukiko gukomeza ahubwo eh, rwarazikemuye kandi rurakomeza rura- rurangira gufunga imiryango yarwo ejo nk'uko mwabibonye nyakubahwa minisitiri abantu benshi bakunze kuvuga ngo urebye amafaranga ruriya rukiko rwahabwaga noneho ukareba n'imanza rumaze kuburanisha abantu bakavuga ngo ni ikinyuranyo gikomeye cyane abantu bakavuga ngo rwakabaye rwarakoze ibirenze ibyo ngibyo namwe niko mubibona icyo cyumvira ngo ni ikibazo cyihariye gikeneye umwanya wacyo wihariye united nations ntabwo ari nk'igihugu ntabwo ari eh, nk'indi miryango mito mito igira uburyo ikora igira uburyo eh, ibintu bitangira bikagenda byaguka byaguka Eh, ntabwo ari ruriya rukiko gusa hari ibintu byinshi bya bya united nations biba bihari bi- bi- bikoresha eh, amafaranga atari makeya Eh, iby'ukuri ni uko ariya mafaranga iyo aza kuba akoreshwa muri iki gihugu tukayakoresha eh, mu- mu- mu butabera muri iki gihugu eh, haba haravuyemo ibintu byinshi cyane eh, eh, birenze kure cyane ibyo eh, bariya bashoboye kugeraho ariko eh, uko uko organization za united nations zikora ni uko nguko eh, niba havutse irindi shami rigomba gu- kubonerwa ingengo y'imari ryaravukaga rikajyaho niba havutse ibikorwa bagomba kujya gukora hirya no hino mu mahanga kuko urabona ko rwakoraga ku isi hose eh, bakajya gukurikirana bakajya gushaka abatangabuhamya bakajya gukodesha niba ari imodoka cyangwa indege cyangwa ibiki Bi- biriya byose ni ibintu ni ibintu bifitanye isano na na na united nations na- na- na runi ku buryo eh, n- numva ubu ngubu muri iki kiganiro nta- ntabwo nayibonera umwanya uhagije ni ni ibintu abantu bakwicara bagasuzuma kuko aba- ababishinzwe eh, bakurikirana uburyo ingengo y'imari ikoreshwa niba barasanze byarakoreshejwe neza niko biteye ni ni- ni- ni roni wagira icyo abivugaho wenda yahera mu mu babakoreraga za odite n'ibindi ntabwo numva eh, nabyinjiramo cyane Eh, bwana noel twagira mu ngo zabonetse ni nk'izihe icya mbere ni uko uru rukiko rwashyizweho ariko rwagombaga nyine kugira ibikoresho rukagira rugatwara amafaranga menshi rwatwaye amafaranga ah, menshi cyane ayo mafaranga rero bikavuga ko hari ibihugu byayatanze cyane cyane nk'amerika n'ibindi bihugu by'i burayi nanone ibyo bigatuma ibyo bihugu bitanze ayo mafaranga usanga bigiramo ah, ijambo rikomeye bigiramo mbese bit- bitagaragara neza ko urwo rukiko rwigenga nk'uko twagomba kubivuga aha ngaha urugero natanga ni ni nk'amerika amerika yagize uruhare rugaragara mu kuburizamo ikintu cyose cyari gutuma haba ah, nk'ibirego bireba abasirikari ah, bo mu rwanda muri iki gihe byagaragaye cyane cyane ah, nk'ibyabaye mu gukumira karera deriponte wari umushinjacyaha mukuru wari wa rukiko ubwo nyine yanavanwagaho agahindurirwa imirimo kubera icyo kibazo ikindi kibazo cyagiye kigaragara ni uko kimwe n'izindi nzego nyinshi mpuzamahanga usanga abakozi bazikoramo baza nyine gukora ni baza gukora akazi harimo abitanga koko bakagira ibikorwa bigaragara ariko nanone hari ababamo gusa nk'abacancu ari ukuza gusa kugira ngo bahembwe amafaranga kugira ngo ba- bakore nyine ugasanga ariko umusaruro utagaragara aha rero ntibitangaje ko kuba mu myaka irenze icumi harashoboye gusa gucibwa imanza mirongo itandatu urumva ko na kantu gato ikindi nanone nk'uko ni ibijyanye n'amategeko mpuzamahanga kureba gutanga ubutabera usanga imanza zitwara umwanya munini zigatwara n'ibintu byinshi nk'uko nari mbivuze ku buryo nk'abantu bari mu rwanda bavuga bati se cyane cyane tureba mu rwanda haciwe imanza ibihumbi n'ibihumbi bavuga bati se abo ngabo bo o, barakora iki izindi nzitizi zihari o, uretse nyine nk'izo hari ibijyanye na urumva na politiki nk'ikibazo cyo gufata abahunze nk'ubu hari abantu abo bahunze bafite ibihugu bibacumbikiye bifite ibihugu bibahisha usanga bigenda bibakingira ikibaba aha hagiye hagaragaramo nanone ibihugu nk'ubufaransa bitagiye bigira ubushake bwo gufatanya n'urukiko nko gufatanwa bene abo bantu babaga bashakishwa izo rero zose ni ni impungenge ikindi n'izindi mpungenge ni uko nk'abanyarwanda mu by'ukuri usanga bataragiye bamenya neza imikorere ya ruriya rukiko ariko inenge yindi nyamukuru ngira ngo nsindagira ahangaha ni uko uru rukiko rwaje rukurikiye ubwicanyi abasizwe iheru heru na buriya bwicanyi bari barindiriye ko ubwo umuryango mpuzamahanga uhagurukiye icyo kibazo uzabitaho inenge rero ibabaje ni ukuba uru rukiko rudatanga impozamarira ukumva muri miliyari na miliyari z'amafaranga yakoreshejwe muri ruriya rukiko mu gufata abicanyi guhiga abakekwa no kubatunga n'imiryango yabo ugasanga abasizwe iheru heru abacitse ku icumu n'ababuze ababo urukiko rukurikira- rukurikirana ibyabo nta mpozamarira bahabwa rwose ni ni imwe mu ntenge zikabije zituma uru rukiko rufite agaciro gato mu mibereho y'abanyarwanda ese nyakuba minisita ibyo ruriya rukiko rutagezeho bizarangira gute cyane cyane ndavuga nk'abantu bagishakishwa ariko kugeza ubu batarafatwa kandi bagomba kugezwa imbere y'ubutabera ntabwo mbizi ariko ruriya rukiko ntabwo rwarangiye rusize imiryango ifunze gusa hari mekanizme yarusimbuye yitwa MICT niyo yarusimbuye ni ntoya cyane na manda yayo ntabwo eh, yagutse ariko eh, ndatekereza ko haramutse habonetse umuntu wari urimo ushakishwa muri bariya bashakishwa iriya mekanizme igomba gushyiraho uburyo bwo kumuburanisha haramutse habonetse amakuru atuma bajya gushakisha ahantu runaka uwo muntu batekereje ko ari mekanizme igomba gushyiraho uburyo bwo gutuma ashakishwa icyangombwa ngira ngo ni ni commitment yo kuvuga ngo bariya bantu bashakishwa ndetse n'abanyarwanda eh, na- na- n'abo u rwanda ubwarwo rumaze gukorera impapuro zibashakisha bikwiye kumvikana ko bagomba kuguma bashakishwa uribuka ko icyo gihugu cya amerika nacyo cya- cyari cyabyinjiyemo ndetse banashyizeho rewadi porogaramu ibihembo bi- by'amakuru yatuma eh, abo bantu bamwe na bamwe aho bari hamenyekana eh, interpol yaba yarabigiyemo eh, ari ari mekanizmu zindi zihari zo gutuma abantu bagishakishwa bakomeza gushakishwa kandi baboneka eh, iriya mekanizmu ihari akazi kayo ni uko yashyiraho uburyo vuba vuba bwo gutuma ibidahari biboneka kugira ngo babe baburanishwa ikindi mwakomeje gusaba ni uko mwahabwa amwe mu mateka yagiye avugwa muri ruriya rukiko ah, mukayashyingura akaza mu rwanda icyo kibazo cyo mukigeze hehe ntabwo twasabye amwe mu mateka twavuze ko yose akwiye kuyu- kuza akabikwa mu rwanda nk'igihugu nacyo em, kigize umu- kimwe mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye Eh, twumva nta kindi gihugu wa- wa- wavuga ko eh, aricyo gikwiye kubika ariya mateka eh, ya ruriya rukiko icya kabiri eh, twavuze ni uko no muri no muri no mu mateka bafite harimo n'akomoka mu rwanda ndetse eh, nayo ak- akwiye ku- kumenyekana neza niba yaratanzwe ku buryo atarimo ko agomba no kugaruka dusanga rero icyo ari ikibazo gikwiye kubonerwa mu mwanya wihariye muri porogaramu za loni muri porogaramu z'igihugu cyacu kikaganirwaho kigafatirwa eh, umwanzuro twizeye ko bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari muri african union muri eh, muri loni twizeye ko bagenzi bacu ba- ba- babibona nk'uko tubibona bakabishyigikira icyo kibazo kigafatirwa umwanzuro ariya mateka akaza akabikwa mu rwanda Mm, turi igihugu kigize umuryango wa- w'abibumbye eh, nta cyabuza ko nta na kimwe gikwiye gu- gutuma ayo mateka ataza hano akahabikwa eh, bi- bi- bi- biku- bikunganira ingamba zindi zihari eh, amateka memore kwerekana ngo eh, iki gihugu cyabereyemo jenoside kandi dore amateka ari aha ngaha dore iyo ushaka gukora ubushakashatsi cyangwa se eh, bifite amategeko abigenga ariko ari aha ngaha n'uwahasura wese yamenya ngo eh, ni- ni aha ngaha bifitanye isano nabo ubundi twe tunabona no mu nyungu za ruriya rukiko ubwarwo ni hehe handi ku isi bakwibuka icyo rwa- icyo- icyo ruriya rukiko rwakoze kurusha mu rwanda ni hehe Nta- ntaho tubona twebwe kuko dusanga eh, ahandi hose bazwi nk'abanyamategeko beza nka- nk'abantu ba- ba- bahakoreye imyaka myinshi Eh, hari abantu babaziho ibintu byinshi byiza ariko aba baziho kuba barakoze ubutabera ku kibazo ndengakamere cya jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane nta babarusha kuba- nta barusha abanyarwanda kubimenya ibyo rero dutekereza biri mu nyungu za loni biri mu nyungu z'abanyarwanda biri mu nyungu zumvikana ku buryo dutekereza ko hatakwiye no kujyaho impaka nyakubahwa minisitiri hari n'abandi babona ibintu ukundi banenga ruriya rukiko bakavuga ngo ntirwigeze ruburanisha abahoze ari ingabo za rpa abo wababwira iki abo ngabo igira ngo icyo kibazo nabo bakibaza ariko icyo bita kutaburanije ingabo za rpa igira ngo nacyo wibuke neza ko kera kigeze kuvuka icyo leta y'u rwanda yakoze ni ukuvuga ngo ni- ni- ni izihe zitaburana ninde ugomba kuburana wana- wananiwe ku- wananiwe kuburanishwa ku buryo agomba komplementarite kuko ruriya rukiko ni urukiko komplementere ntabwo ari urukiko primaire ni ni urukiko ruburanisha iyo abandi bananiwe kuburanisha Eh, kugeza amagingo aya ntabwo twigeze tubona ndatekereza igisubizo cy'icyo kibazo ntabwo mu rwanda eh, haba mu ngabo za- zahoze ari za rpa haba mu ngabo za rdf ntabwo hashobora kubaho umuntu usumba ubutabera usumbya eh, ingufu eh, inzego z'ubutegetsi ziri muri iki gihugu ku buryo ataburanishirizwa muri iki gihugu eh, agakenera eh, izindi nzego mpuzamahanga ruriya rukiko ntabwo rwari rwari primary court rwari eh, aho byananiranye nicyo rwari rushinzwe gukora tubirebye mu rwego rw'ubwiyunge turebye nko mu guca umuco wo kudahana n'ubwiyunge inenge igaragara muri uru rukiko ahanini umuntu ayibona iyo arugereranije n'urukiko bisangiye ishami ry'ubujurire riri hariya mu buhorandi urukiko rwashyiriweho igihugu cya yugoslavia ni rwo rwabanje gushyirwaho mbere y'urw'u- y'urw'u rwanda gatoya ariko iyo urebye nko muri urwo rukiko rwaburanishaga narwo ibyaha byakozwe mu ntambara ah, bikaba ari ibyaha byakozwe nyine n'abarwanaga hari ibice bibiri byarwanaga usanga nk'urwo rukiko rwa rwo muri Yugosla- ru- rwashyiriweho yugoslavia rwakurikiranye abicanyi bo mu mpande zombi ku kibazo rero cy'urukiko rwashyiriyeho u rwanda inenge igaragara iyo tubirebye mu rwego rw'ubu rwo guca umuco wo kudahana no kuzana ubwiyunge ni uko usanga leta y'u rwanda yarokeje igitutu ku buryo bugaragara urukiko iyo rwageragezaga gukora kugerageza kuba rwakurikirana ibyaha byakozwe n'abasirikari barwaniraga fpr ari nayo iri ku butegetsi aho rero n'inenge ihari usanga urukiko narwo nyine rwaraguye mu mutego wo gushyiraho ubutabera gusa ku batsinzwe iyo rero ni inenge ibabaje ariko wenda kera hazaboneka inzira yo kubikosora n'icyo mbese n'abavuze muri makeya nyakubahwa minisitiri mu gusoza mwavuze ko kugeza ubu hari ababarirwa muri magana ane bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bakiri hanze u rwanda rukomeje gusaba ko baburanishwa bimwe mu bihugu byakomeje kugaragaza intege nkeya zo kohereza abanyabyaha mu rwanda bakavuga ko batizeye neza ubutabera bw'u rwanda bakabona wenda nk'urukiko rwa arusha rwari kuba arirwo rufite ubushobozi bwihariye bwo kuburanisha abo bantu ibi ntabwo bizagora gahunda mufite zo gushakisha abo bantu niyo mpamvu utanze ntekereza ko atari iyo nyakuri kuko urwo rukiko rurahari ntabwo nzi rugihaye imyaka makumyabiri ntabwo nzi abarwishyiriye ngo rwange kubaburanisha ahubwo kuba bagishakishwa baga- baka- bakihisha bagakomeza bashakishwa ntekereza ko byonyine ubwabyo byakwiye gutuma eh, i- i- impamvu bataboneka ngo bajye kuburana aho ariho hose ni aho ngaho ikwiye gushakirwa Ba- na- ne- ne- i- i- umugambi wabo ni ukwihisha baka- baga- bakihisha ubutabera kugeza eh, eh, igihe icyo ari cyo cyose wenda bashaje cyangwa se eh, hagize ukundi bigenda ariko nta- ntabwo u- u- kutizera ubutabera bwo mu rwanda ruriya rukiko ubwarwo eh, muri muri uyu mwaka u- u- nko muri iyi myaka ibiri ishize cyangwa itatu bamaze kohereza aha ngaha amadosiye n'abantu ndetse barimo bahaburanira muri iki gihugu igihugu cya canada kimaze kohereza aha ngaha abantu igihugu cya amerika kimaze kohereza aha ngaha abantu igihugu cy'ubunezerland kimaze kohereza aha ngaha abantu hari imanza zinyuranye hirya no hino ku isi abo bose bohereza aha ngaha abantu kuhaburanira bamaze gusuzuma ikibazo cy'uko uburanira mu rwanda azahabonera ubutabera buboneye ntabwo ntekereza ko abo bantu kwihishahisha kwabo impamvu ari uko bavuga bati nituboneka tuzaburanishwa nabi kuko muri iyi myaka makumyabiri bakabaye barishyiriye ruriya rukiko rukababuranisha ikindi kandi rwema ni uko tuvuga ngo igihugu cyose barimo nacyo gishobora kubaburanisha icyangombwa ni uko hari ibimenyetso ni uko hari eh, i- i- ibibashinja Eh, niba rero u- umuntu yihisha ntabwo yabihindura impamvu yo kuvuga eh, ku- kuba atabona ubutabera buboneye akabihindura impamvu yo gutuma ataburana n'igihugu arimo cyamuburanisha eh, n'igihugu eh, na- na ruriya rukiko rugihari rwashoboraga kumuburanisha ariko nta- ntabwo nzi wigeze yishyira urukiko kugeza magingo aya ngaya ahubwo gahunda ihari ni ukwihisha no kubashaka aho rero babonekeye icyo kibazo nacyo kizajya gikemukira icyo gihe Eh, bwana noel twagiramungu wavuze uti ruriya rukiko rwagombaga kuburanisha abantu mirongo icyenda na batatu rwaburanishije abantu mirongo itandatu n'umwe gusa ese ibyo rutagezeho bizagenda gute hari urwego rwo gukurikirana nyine imikorere y- bizakomeza ariko cyane cyane ibyo bitagezweho u- i- i- hari nk'ubu hari imanza eshatu zari zarashinzwe nyine kurangiza ngira ngo nizo zirangiye ubu ngubu ubu rero abasigaye ah, ahanini ni ukubahereza izindi nkiko oh, zigomba kubirangiza muri rwo harimo nk'aboherejwe mu rwanda ariho bagomba ku- imanza zabo zigomba kuzarangirizwa noel twagiramungu umwarimu ukaba n'umushakashatsi mu by'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya massachusetts ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye nanjye ndagushimiye minisitiri johnson businge w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye nyakubahwa minisitiri urakoze cyane edi rwema ndabashimiye namwe inshuti mwese mwari muduteze amatwi muri studio hano i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza